Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا لكيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقرت ربي وداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين إسلاما لقيفتو تهرد فوتتي في نور الهدى إقدتوتا ديبي إينا تنتيسني saharaa poroogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riikicha sunnaa ergachuu aadaa godhattanii deebisaaleen tanteeysan akka armaa gadiitii fedhii rabbitiin. Iyyannaan tuni gartee obboleetii teenya takkarraahii akka armaa gadiiti. Akka jettuu obboleetiin teenya tuni. Akkuma namni lama dhiiraa dhalattee wal gaafatee wal iyyafatee nama gartee qaalli isaanii wal ta'u tokko wal fuuna je'anii wal tahanitti anaa fi namni tokkos eh, biyya Su'uudii tana keessatti wal jaalannee bultii irra walii gallee akkasii duuba ah, bultii teenyaa amata sadii dura bultii jaaranne. Numaa gaabaatii aruuzaa tana keessa gammachii gammachuu waliin jiru keessatti abbaan mana kiyyaa akkuma gadi baheetti qabame qara biyyaa fe'ame. Yeroo inni gartee qara biyyaa erga- eh, gaggeeffamu kana keessatti ani ammoo eh, garaa hin qaba ilmoo baatii sadii. Walumaa galattu egaa egaa abbaan mana kiyyaa qabameen boodatti bakkaan itti daa'u- taa'uun jirtu. if duraafis kuno dayuufiin jiraadha haadha abbaa kan koo biran jiru jeetiin akkuma duritti hojii tiyyatti seene. Waanin gartee carraaqu kanarraa hin duuba ilmoo tanallee eh, gartee haalumaa eh, garaa qabaachuu kanaa wajjiin nama ilmoo qabu kanallee namni arabaallee hin fedhu haa ta'u eh, akkuma caphanitti hokkolanii akkuma ja'anittu ilmuma tiyya tanaa wajjiin bakkuma gartee naa hayyaman maallinillee xiqqaa tahuu kanumaaniin hojiitti seente. Eh, Hojii wahumaa rabbiin gartee hojii mindaa asirraa naa kennuuniin eh, mataa kiyyaas ilmoo tiyyaas haala jiruu gaa ni beeytanii namni ala jiruu kiraa manaa irra jira tiriikaa jira bishaanii jira waa meeqaa jira ilmoon tun waa meeqa feeti eh, kanaanin jiradha. Garuu abbaa manaa honkootii eh, eegana biraa deeme innillee nan dubbisu yerumaan dubbisuu cufaahu waan biraa naan hin jiru. Bakka gartee numa jirta nagayaan deeysee ilmoo tana hoowaa eh, hojii harkattee waa nafaquu dandeeysee jee kan nan ode- nan odeeyfanne ati kama bar biyya namaa keessatti faayidaa malatti jiruuti eeguu jirta. Waa takka kun waanatti erguu hin jirtuu je'ee na si gaala. Eh, ammoo ga- akkanumaa wajjiinu odoo na bira inni jiru walumaanuu dachiillee bitannee manallee ijaarannee manni sunillee dhumiinsa irra jira. Eh, Duuba guyumarraan guyyarratti hojiin natti hammaachuu wajjiin mana tokkorraa gartee yoonii fi ilmoo wajjiin naa hayyaman tokko na diiduu wajjiin haala kanaan gandarra deemee ilmoo tanaa wajjiin hojjechuu kiyya dadhabeetiin firra ani gartee hin danda'u firra hin ka'ee si dhaqqaba kara biyyaatiin galaan jeen duuba ilmoo tanaa wajjiinis carraaquu hin danda'u. Deebisaan isaa rahma tanaa dhabuu isaa wajjiin waan nama ajaa'ibsiisu intaltuun biyya namaa keessa jirti heeraa fi seeraan qabdu akkanumaa wajjiin ilmoon irra dhiisee biraa deeme nyaata dhugaatii rakkoo adda addaa isii mudataa naa yaaduu dhabee maalisii fi gartee dhalaan wal dhabbeen qabdan dhaluma akka keetiiti tagartee citeessee ilmoo hara warra isaanii ergattee hojii siidhaa itti fufaa jirtu. Yaa obboleessa kiyya na dhagahi ani gartee biyya arabaa tana keessa jiraadhee ilmoo tiyyataniin gara baadhadhee duuda baadhadhee rakkoo isii wajjiin meeqaan baadhadhe tana kaan itti dayee sanaaf beekaa. Guyya tokko ilmoo tana gartee akka biyya aadaa uummata keenya haduritti ogeettiin dhuftee manan dhalchifne dhaliinsi maallaqaan malattis hin ta'u akkamit dhaltee maal kafaltee maal sirraa fudhataniis rakkoon akka isa jiru kana na gaafachuu dhiiftee. hanjamaa natti godhaa jirta haa ta'u haala jiruun ani itti jiru anumaa fi rabbii kiyyaa beekaa ani muradhee kara gartee biyyaatiin firraa deebi'an jeen. Waan argu keessa duuba niin galaan kun isan gammachiiftu. Inumaa waan san bira dabree inumaa na sodaachisudha eegalee gartee yoonii fi kaatee ilmoo tanaa wajjin dhuftee. siitu rakkoo biyya tana keessa si mudatu siitu arkuuf jiraata suma laaltii naan jedhe yaa obboleeyyan kiyya warra nuural hudaa akkuma armaa olitti iyyannaa tuuna dhageeysanitti intala dhalaa takka ta'e ilmoo wajjin dhiisanii biraa deeman akka gartee biyya namaa keessatti ilmoo tanaa wajjin carraaqqachuun rakkoo ta'e akkamallee an haadha abbaa as hin qabne obboleeyyan hin qabne namaan gartee ilmoo bira haayadhee deemuu hin qabne isin cuftii ni beeytan. Tanaaf jecha abbaan mana kootii kun rakkoo kanaarra naan jira ani immoo ofirraa muradhee kara biyyaatti galuuf. Garuu wanni inni gartee dhaammachaa jiru jaartiin gartee waan abbaan manaa jiru dhagahuun xa'aasaa godhuun dirqama jechuudha diqqoo na sodaachisa malee waan biraatiimi. meega bakkuma akkuma jedhanitu bakka gartee ableen jirtutti foon naman hudhu jedhani. Egaa irraa hireen akkanaatu hin jiraatte bakki rakkootti himata hin jiraatteefiin kara keessanitti iyyannaa tan ta'uu galfadhee mee kunoo guurii gurraa fudheetiin deebisaa teessan isin eeggadhaa jetti. Yaa obboleettii keenya intala musliimaa wanni shari'aan ganamumarraa hoo shari'aan islaamaa. odoo bultiin jaaranneen duratti bu'uura gartee mana keeysanii qaceellutti jabeessuudhaaf wallaalladhaa wal odeeffadhaa eenyummaa namaa wal baradhaa jetti. Echi boodaan duuba yeroo walii kennanii torbaan tokko wal duuba wal hubatanii namni bultii wajjin jaaran kun namummaa isaatii fi waa hedduu wal qo'atan intalaas gurbaanis. Haa ta'uu keessaa namni gartee lama wajjin jiru hoggaa wajjin jiru waliin beeku hoggaa addaan bahe malee. haa ta'u wanni siin jennu ati ta duraati rabbii kee galatoonfadhu. Fuudha halaaliin heerumtee diin keetiifachuudhaaf ammallee rabbii kee galatoonfadhu. Kanuma gadaamee isaa keetuu ka ilmoo sii qabu rabbiin sii godhee meeqaatu ilmoodhaaf hawwii qaba. Ka gartee lilmeen diratiin ka kiniinan fudhatiin ilmoo rabbiin sii kenne. Ammoo abbaan mana keetii hidhamee biyya tanaa darbamu waan haarayaa miti waan isa bichatti dhufee miti. Isa gartee heeraa seeraan qabne ta'uu dhiisi warri heeraa seera qabu ka biyya tana keessa ture iqaamaa yoo itti dhumte yoo qabne ga'ee iddoon karatti agartee qabde iqaamaan dhumnaan dubbiin takkan jirtu numa fe'ama. Ati ammoo akkasumaan isa gartee. booda aantee nagaa rabbiin sii hiikee ilmoo ta'e ilmoo tanaan gandarra deemtee carraaqqachaa if dandeessee ilmoo ta'e tajaajilachuun waan ati irratti galatoonfamtu sila abbaan manaa keetu kun nama odoo suuqannii qabu ta'e. Kanaaf isa gargaaruudhaaf dirqamallee qabdu matuma keetiif ilmoon teetu isarra jirti arra jaaluu qawwaamuun caleen isaa ijee rabbiini garuu silaa wanni isarra ture galatoomi ajirii kee rabbi sirraan balleeysini na gargaarte ilmoollee ba'aan dhaabbatte ilmoo tanaa wajjiin cirraaqatte jee kasela isa galatoonfatu ta'uudha qaba garuu ati ammoo kanuma irratti rabbiin kee gargaarsa ishee ta'uu irratti rabbii kee galatoonfadhu. garuu wanni gartee ati irraanfachuu hin qabne biyya namaa keessa jiru jiraachuu wajjin abbaa mana keetii kanaa wajjin dachii bittanii mana illee ijaarrachuu keessaniif kuni ni'imaa guddoodha arra yoo biyya namaarraa gabbaate goojjoo ol seentu qabaachuun karaa mana abbaa keetii mana abbaa isaa ganda biraarra hin deemne goojjoo teessan ol seenachuun ni'imaa gurguddoo waan rabbiin nama ala jiru irratti qanani'e irra takka. duuba ammoo abbaa mana keetiitiin niin galaa jettee gaafachuun dogongora dogongora dogongora guddaa sii fi fakkaattuu teeti cuftinu jaarsa keetiis abbaan sedha lelleen ala jiraachuu keetiif deemi ala deemi yoo ati galuu feete hin galin siin jechuu hin danda'u abbaa mana keeti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhaa xaacata limakluuqin fi macsiyatillah waan rabbi aarsu keessatti abbaa fedheewu hayyaman godha. Ammoo nuti gama keenya wanni gartee siif dhaabnu hatattaman karaa gartee biyya teeti karaa jaarsa keetii karaa ilmootee fudhuuti nama tokkorraa hayyama odoon fudhanne jaarsa kee dhiise abbaa keetirraa illee qajeeli. Eega duraanuu mana qabaatte gaafa achi deemuu deemtu qofa hoottu naqee bali na simadhu jechuu qofa dandeessa abbaa mana keetiiti. Yoo inni gartee habataa si mammaruu taate warra dhalatte qabda rabbiin si bira haa dhaabbatu inni immoo si tana gartee galiisa jinni jibba jechuun kuni gartee namooma dhabuudhaa barra. ilmoo namaa takka tagartee ganama kopheen meeqarra dhumtee fuudhan takka garadii yookiin haadima yookiin gabritti tilaaluun namummaa dhabuudha. Ammoo sodaachisuun yoo biyya tana gartee dhufte ilmoo teetii wajjin rakkoo dhuftuu si itti baadhata jechuun isaa kuni xiqqeenya imaana isaati. Ammallee dayyuusummaa nama tokko hinaafan qabne jaartii isaa irratti. Jaartiin isumaaf taraa isumaa fi jaartiidha malee. nama tokkoof jaartii miti. Haa ta'u ammoo ati abbaa mana keetiitiin nadiide jettee natti aara jettee if dhaammachuun dogongora guddaa. Ati cal jettee bar deemuun rabbii kee jaalachiisuudha bar. Bakki ati irraa deemtu alarraay. Bakki ati itti deemtu warra keeysanii bira. Intalti dhalaadhaa kan rabbiin quba qabu. warra isaa mana siidhaa warra isaanii jidduutti. Kabajaan intala dhalaa akkanaa tanaaf jecha rabbiin gartee sibira haa dhaabbatu nagayaan galii siif dhaabna obbaleetite. Iyyannaan lammeessaadhaa akka jettu obbaleeyyan mee dhaggeeffadha. Tunilleen gartee obbaleetuma teenye takka. Akka jettu eegaa namu kuni gartee akkuma gartee hireen isaaf gootetti dhiiraa fi dhalaa walitti dhufanii anin tuni nama rabbiin jaarsa gartee haala bareedaa qabu qalma namaa kanaafillee qooda qabu rabbiin naaf kenne. Haala bareedaa kanatti biyya Arabaa keessatti waliin turre oduma kanatti jirru anin tuni xuriin laguunarraa dhaabbatte baati sadii. Ani gaafa xuriin baati sadii narraa dhaabbatte. oduun abbaa mana kiyyaa kanattis maaliin ta'e jedheen dubbatiin cal jeetumaan itti dhiisimee waan natti dhufuun laalaa dhiiroo maali rakkinaan kan mudate moo maalii fi xuriin laguu natti dhufuu didde jeetii yaaddawe. Haa ta'u baatii sadii booda akkaan garaa qabu ta'uu kootiin beeke duuba. Gaafaan garaa qabeenya koo beeke yaa rabbii kiyya alhamdulillahi jeetiin gammadee gammadee. meeqaa ilmoo takka dhabiinsaaf rakkoo jira yaa rabbi galanni keetii ka ilmoo naa kennite jeetiin gambate anis abbaan abbummaan mana kiyyaa kaniin gartee nama akkanaati jee faaruun isa qarxam godhu kuni naaf gammada jeetiin waan kanatti hime akkumaan barra yaa muummee keenya bara ani kunoo ilmoo qabeen jennaan hii akkana hee akka nama rifatee akka namni waan nama du'e jedhaniitti sagalee ajaa'iba na dhageessise. sagalee tanaa wajjiin fuuluma inni naan laale fuulaan takkaan irratti hin argin sanamni kun isuma muka biraatii mijee inumaa huduudina garagalu eegale duuba caljee caljee caljeetuma odoonii fi baga rabbiin ilmoo nuu kenni baga rabbiin ilmoo sii kenni baga rabbiin si gammachiisee nallee gammachiise odoon jiin kamaal gooname eega ilmoo qabdi maal tahuun nurra jiraas je'e waa takka marii yaada naaf kennee yaada narraan eeggatin wanni inni naa quudhe arraa boruun ji'ini ilmoo tana akka fuutetti firraa baasinaan jee akka waan ilmoo ala itti fidee hoggaa namticha gartee ani nama kanaati jee isa faarsu kun kan nama kanaati jee yaadu kun sa'illaa dhiirti garii jarjarrii faarsuun gogummaadha. Wahummaan inni ta'e waanuma inni ta'e ammuma ifa naa galte dubbiin. Jechuma isaa kanarraa qalbiin koo na cabtee caljeetummaan obsee ilmoota dagartee nagayaan rabbii naa hojee itti dhiise. Akkumaan gadi bahetti poolisiin na qabe. akkasumatti eeysaa dhufte eeysaa baata abbaa manaa qabdaa ijoollee qabdaa kanan gaafatin mana hidhaatiin dhadhawan seeni ammoo namoonni tokko tokko ugaanii fi gartee gaana dubbisan bar abbuma mana keetii si hidheenaan jani garuu ani gama kootii rabbummaan tokkichi isa haa gaafatu malee rabbumaatu beekaa ani kaa namni jee kana waan jiru haa ta'u gargaarsa rabbiitiin mana hidhaa kana keessatti daye hoggaan an daye boodaan fuudhanii eegaan dhale boodaan hara biyyaatiyyaan nagalchan eegaan biyya dhaqee akkumaan dhaqetti bitaa fi mirga hin gorre mana abbaa isaatiin dhaqe abbaan isaa naqee balee na simatee hulaa takka naaf kennee naaf ilmootiyyaa wajjin achi ol seen haala kanarratti oduma waliin jirru abbummaan isaa kunis natti jijjiiramuu eegale. Akkaan yaadutti abbaan mana xiyyaa kun silkii dhawaa fi akka waan inni kun nu jidduutti waa uumeeti. Duuba odoo waa takkaas nan gaafatin silaa namni inni wajjin dubbachuu qabu abbaa mana xiyyaati. Abbaa mana xiyyaati wajjin dubbachuu qaba abbaan isaa. Bakka gartee isa kanaan lolee jaartiin teenarra jirti ilmu qabdi je'ee waa takka isa dubbachuu dhiise tilifoonaas fudhatee abbaa kiyyatti bilbilee abalu abalu yeey an ilmoo tee gartee intalatee ilmoo jinaan nafaquu hin danda'uuti koottu narraa fudhu naan je koottu narraa fudhu jeen abbaa kiyyaan haa ta'u gaa abbaan kan koo haa rabbiin umriin haa dheereysu akkasi dhufee na fuudhee manatti na galche. eegana galchee ilmoon tiyya naa jabaatti boodaan akkuma gaa jiruu biyya teenya keessaa akkuma beeytanitti naman teessiftu ilmoo tiyya isaan bira dhiisee dalagaadhaaf karaa gartee biyya arabaa deebi. Haa ta'u duuba ani eegaan deebi'e booda abbaan mana kiyyaa kuni ka'ee arra biyyatti deebi'ee achi fuudhee ilmoo lama qaba. Anillee alhamdulillah ilmoon tiyya naa guddatte halkanii guyyaa yaa umma abbaan kiyya gartee. karaa na dhalte hodheessa jira je'ee gaaffiidhaan hedduu kana cinqu ture. Anilleen gama hootiimee isuma kana agartee kana ilmoo irraa dhalle kana akka inni na laaletti isan laalu abbaa ilmoo tiyyaa jedheen sa mucaan kiyya kun mucaan kee kunis halkanii guyyaa suma gaafata. Maaliif mucaa kana dhayxee laallee haji'uun hin ta'e duba. Jecha anaa deebisuu dhiisi ilmuma isaa sun odoo karatti argeen beeku namni kun ilmoon guddatte. arraan tana mucaan kun karaa amata saddeetiif deema haa ta'u animma san cufa dhiisee wanni gartee na yaachisaa jiru yaa nuura alhudaa abbaan mana kootii kanaa wajjin arranaa fi neega addaan baane odoo naniikin ama saddeet jirra. Wanniin amma yaaddawaa jiru inni bultii jaarratee ilmoo harkate ani hoo jiruun tiyya gartee intalti dhalaa takka hamma ilmootti argattu qabdi. Akkanatti ni nyaadhaaniin dhugaa jiru kiyya gobuu hin fedhu anillee bultii jaarrachuun fedha. Nikaan saasan ka gaafa daayyaan irra arra ama saddeet jirru kun. narra jira moo hin jiruun isin gaafachuudhaa dhufe. Obboleettii teenya intala Islaamaa duba dura gartee intalti dhalaa takka hanga nama tokko rabbiin hogga waliffiti. Hanga gartee sinsinnii baatii aruuzaa kana namni faaruudhaan qarxam wal godha. Inninnis waan hin arkin arke isillee waan hin arke agartee ammoo namni kun gartee. wal faaruun silaagaa eega waliin bubbulanii ilmoo waliin harkatanii waliis aarsanii waliin lolanii eenyummaa walii baran boodaan faaruun taati malee faaruun gartee baatii aruuzaa faaruu hin jamtu. Ammoo faaruun ati isa faarsaa turtee fi wannichi boodaan himtu garatti baadhachuu keetiif gaa baadhachuu kee. ni'imaa rabbii ilmoo arkachuu kanaaf jibbuun isaa waan nama ajaa'ibsiisu waan nama faaruu ati faarsiitisan haqa godhatu miti. Walumaa galattu islaamni dhiiraa fi dhalatti namni rabbiin gartee imaanaa guutuu kenneef rabbii isaa galatoonfata yeroo jaartiinsaa bakka lama taate ilmoo rabbiin kenneef haga durirra jaalachu wanni maalii fi wanni isii sana fuudheef maali wanni isiin heerumteef maali. intalti nyaataa dhugaatii hin dhabne warra isaaniirra wanni isiin barbaaddu ilmu innillee oduu kabeeku ta'e afreejiin bu'aan fuudhaa ilmu isii bar silaa jeynoomsee abshir alallee jiraan hin yaaddawin rabbiin ilmoo tana nigaansi hayiquu faacuun ammoo as garagalee ni'imaa rabbii tana wallaalee kan nam tokko ilmoo takka dhabu ilmoo takka argachuudhaaf meeqaatu addaan yaa'ee dura. ilmoota nafirraa baasii isiin jechuun isaa irrina imaanaa isaan nama agarsiisa. Nama dhugumattuu rabbi irratti dhirkanne ta'uusaa nama dhugumattuu haadhaa fi abbaan akkatti isa dayan akkatti isa dhalan rakkoo akkam keessatti cinqii meeqaa keessatti kalafarra rafan kawwacuu jijjiirratanii hin qabne. Kan jiruun isaanii rabbi malee namuu hin beekne keessatti haadha abbaan isa dayan san cufa wallaaluun isaa. san irraanfatee ilmoo ofirraa baasii jechuunsaa nama faaga rabbi irraa fagaatee jiru duuba. Ati wanni siin jennu rabbii tokkicha faarfadhu. Rabbii tokkicha galatoonfadhu. Kagartee si tiisee mana hidhaa san keessatti si sattaree negayaan si hiikee negayaan duuba biyya keetitti si darbanii biyya hoggaa dheexxees bitaa mirgaa hin gorree. gara mana abbaa isaa dheeyxee isaan bira buuhe rabbiin sirraa haa jaalatu. Ammoo abbaan mana kee abbaan abbaan abbaan abbaa jaarsa keetii sitti jijjiiramuun abbaan abbaan jaarsa keetii sitti jijjiiramuun ka ganama akka alaa dhufte ittirra buute san sababa wanni kun maalirraa akka ka'e waa takka illee waan himti hin qabdu. dogongora ifii qabdullee sawanni kun abbaa mana kiyyaatii tuunaa fi abbaa isaa jidduu hamtu uume moo moo haala hammeenya kiyya moo jechaa waan gama keetiirraa waa takka illee hin dubbanne haa ta'u walumaa galattu si baadhatee if bira si qubsiisee gaafa gartee jiruun isaanii itti hammaatte abbaa keessi yaamuun siif kabajaadha malee irrinaa miti. rakkoon guddoon ati siyaachisuu silaa qabdu biyyuma alaa san kagartee duraanurraa dhufte san itti deebi'uun kee rabbi kee dallansiisu rabbi kee dallansiisu odoo cal jettee mana kee san keessa teeyse odoo abbaa gurbaa abbaa mana keetii abbaa isaa birallee jiraachuu baattee warruma keessan cal jettee teeyse abbaan mana keetiitis dhufe. kunuugaa arra gaafa gartee ati kaatee ilmoo tee dhiifte alatti deeme inni biyyatti deebi'ee ilmoo tabiraa fuudhee ilmoollee argate ka jettu kun siitu ka fuudhu godhe siitu warte dirratti bultii ta'e dhiisee deeme siitu if miidhe haa ta'u ati gaa akkuma yaadattutti ati arraan tana amata saddeetaysaa keessa jirta abbaa manaatiin eega adda baatan arraas boruus ati jaartuma isaati dhugaati. akkarra hedduu wallaalaan jaahilli namaan ju'utti warri diin rabbi irraa humaan beekne nyaatee dhuguu malee nikaan baatii jahaa ol ekspirii maal jedhan ni bada akka biibsii fi mirindaati ilaal akka waan gartee namni tolchuutti fudhatanii nikaan ni bada jechuun wallaala wallaalaa oliiti. Nikaan wani ni kaakee balleessu yoo gurbaan kun islaamummaarraa bahe yoo gurbaan kun addunyaarraa deeme yoo ati kaatee iyyannaa galfatee qaadii dhayxee firraa buufte qofa tanaaf jecha ati jaartuma isaatii ni kaasaa qabda gurbaan siniine naayiikii jetteellee hin barbaanne takkitii tana beeka gama keenya wanni siif yaannu duuba hatattaman kara biyyaa deebu ilmootee fudhatte. yoo abbaan mana keetii galuu kee illee kan feene taate wannummaan isa gaafattuuf maalimi yoo gartee ka inni hoggaa galtee sitti haajaan qabne taate ati bar gabriitti miti jaalatee si fuudhe na hiikijiin yoo inni hiikuu didellee rakkoon kasi muddattu taate ulaan mana qaadii siif bana tanaaf jecha wanni siif dhaabnu. hintaa illafa jiruu ta'e dhaqqabadhu rabbi keetti irratti hirkadhu duuba bultii jaarrachuun eegasii keen boodatti iddaa lakkaawwatte bultii jaarrachuun sirratti haa jiraattu siin jennaa obbaleetiitiin. Mee iyyannaan gartee sadeessaa hoo maal jetti tunilleen shamarran uumateenya akka jettu obbaleetiin teenya tuni naafi abbaan mana kiyyaa biyya Saa'udii keessa jirra. Oduma as jirru ni haa wal godhanne. garuu bakka bakka jirra nihaa wal godhachuu malee garaa jala waliin kaayanne walitti hin dabalamne. Haa ta'u abbaan mana kiyyaa kuni manallee ijaarrate ni qaba duuba. Anillee gama kiyyaa dachii bitadhe. Akkammoo yaada kan kootti anillee akkuma saasanitti mana ijaarrachuun fedha. Haa ta'u abbaan mana kiyyaa eegaan gartee nihaanaa godhatee jaartii isaa ta'e boodatti. wal mari'achuu waan gaafachuun ani isa gaafachuun saqaa nulachuurra jiru. Abbaan mana koottii silkiinatti dhawee naa bilbilee koottumee akka wal mari'annee mana san dachii keessan irra jaarraa akkam naan jee anilleen yaada bareedaa jedheen fudhe. Garuu akkana naa jechuu isaa wajjin ani isarraa gammachuu hin qabu. yaada irtee wanni jaarraju kanarraa gammachuu hin qabu. Matuma kiyyaaf akka inni mana jaarrate jaarrachuudhaan kophaati jaffedha. Kanaas wani na godhe jijjiirama tokko tokkoon isarratti harkaa har'aa fi boruu keessatti. Nama gartee if duraaf jiruu dheertuu wajjin jiraatan ta'uu hiyyaatu. Tanaaf jecha mee maaltottuu naa yaaddan. Yaa obbaleetii teenya intala teenya dhageessi. taduraati nuti mabruuk jennaan rabbiin gartee barahaa isiniif haa buusu jennaan dhiira qabii dhala qabii namuma karaa halaaliin wal fuudhutti yaadda'u rabbiin barahaa isaan keessa haa kaayu isaan haa heddommeessu jenneeti rabbi kadhannaaf bultii jaarrachuun tiha gurguddaa ta duraa haraamirraa iftiisu ta lammeeysaadha waan gartee. wal heerumaniif argamsiisu ilmuudhaan. Irra hedduun duuba hongoon gartee dhiiraa fi dhalatti warreen biyya biyya taa'anii nikaa wal godhatan. Odoo wajjin taa'anii maalummaa waliin barre, odoo walitti hin dabalamne, odoo waliin heerumin, odoo waliin nyaatanii waliin hin mari'atin hogguma takkatti janaajina haasawa heeraa seeran qabneen halkan hirriba wal dhoorkanii hatattamumaan daddafanii nikaa hidhachuun wallaala gartee wallaalaa oliti. Kaysaa'uu namoonni biyya biyya addaa jiru. Haa ta'u walumaa galattu abbaan mana keetii mana ijaarrachee qaba qabaatuun mana ijaaree qabaatuun kuni kartee dirqama isarra jiru wahuma isarra jiru yaaduudhaaf bultii ijaarrachuudhaaf yaaduudhaaf mana godhachuun kuni aqlee qabeenya sammuu qabeenya atilleen gama keetiif dachii waan dandeessuun harka laattee bitattee kaayachuun biyya namaa keessa jirtaa waan hedduu nama gammachiisu ammoo abbaan mana keetii dachii teetan agartee mana irra jaarra je'ee si gaafachuun kun yaada bareeda ammoo dhaggeeffadhume abbuma mana keetii kan haa wal godhattee walitti hin qanana'in koo wal biran dhufin koo wajjin nyaatin koo wajjin dhugin koo wajjin rafin oduma waa takka isin jidduutti jaarsaa jaartummaa hin argamin nama gartee wajjii yeroo dheertuu jiraatan natti hin fakkaatu jechuun kuni waswaasa shayxaanaati bar. Intala musliimaarraa waan maluu miti. Ilma dhiiraarraa ilma islaamaarraa illee waan maluu miti. Intala takka ni haa godhattee namni lama ni haa wal godhattee odoo wal bira dhufee wajjin jiruun uummatiin wal shakkuun nama musliima ta'ee fi intala musliimaa takka islaamaa takkarra hin malu yaanni kana. Maaliif waan if dura namni kun akkana fakkaata nama wajjin jiraachuun natti fakkaata jechuun kun jaahilummaa wallaala guddaa hojii rabbii keessa galu tolina waan nama dura jireenya du'a keetiif eega gartee nama wajjin jiraatiinsa dheertuu maluumi jechuu habeeytuu taate du'atee ni beeyta hin beeytu lachootu wal heerumnaa hin beeytu naa dura du'aa isaan na dura du'aa hin beeytu wal fuunaan kun hojiirra ooltiin beeytu lafumaa kaatee nama tokko ka walitti hin dhufin nama jiruu dheertuu wajjin jiraatan natti hin fakkaatu jechuun waan kanarraa ta'u amrii rabbii keessa galte. Namni tokkollee waan if duraa namni beeku hin jiru. Haaliqa tokkicha malee. Yoo arraan sana wanni afaaniin birxaawaa jirtee jiraachaadhaa hojii rabbii keessa kagaltu kun. hasiqeessa jiraatu taate wannummaan simaraachee daftee ni kaana hidhadhu jettuuniif maalimi maaliif jirjirta hanga isa kana addaan barattee bultii wajjin jaarrattee wajjii galtee faxarsiiftee laaqana nyaachiftee jiraate nyaachiftu namni aaqilii qabu tokko nama tokko akkanuma laalee inumaa laalcha dhiisee waluun wal biraa gadi hin teenye siif inni nama yeroo dheertuu isaa wajjin jiraatan natti hin fakkaatu jechuun kee. amrii rabbii keessa jiru galuudha kara tokko waswaasa shayxaanaati gabaabinumaan toltuun nuti si yaannu dhageeffadhu dachii teessan gatii duraanii himiif waan itti bitte gatii amma jirtu yeroo ammaa jirtus wal gaafadha feetu walitti buufadha inninis waan hanga ati duraan bitteen takka baasee. yoo mana kanarra jaartan nuuruun alaa nuur gammachuu gammachuu irratti akkuma je'anitu deemaa fedhadha. Eega mana kana gartee jaarrachuu irratti walii galtaniin boodetti manni kun rabbiin isin gargaaree yoo isiniif dhume maqaa keeysan lamaaniin heeraa seeratti godhaati itti baafadha. Maaliif mana kana isin jidduu keeysanii wal beeytan? haadha abbaan keeysan isin lamaan irraa tokko yoonii fi addunyaa irraa deeme warreen keeysan lamaan waan intala teenyaa waan gurbaa keenyaa jedhanii wal loluun isaanii ni malti. Haadhaa fi abbaa kee abbootii teeysan lamaan fi bira yaamaa maqaa keeysan lamaaniin mana kana jaarradha. Achi booda mana sun duuba ka abbaan mana keetii jaare kana isatti gala. ka'ati immoo hagama keetii hireeffadha. Kuni jiruu teessan lafa kaa isiniita. Feetanillee wal mari'adhaa yoo gartee ka'ati ijaartu kun bootaa isin gammachiiftu taate kana galtanii kan kireeffachuu dandeessan. Tuni gartee ni'imaa gurguddoo ilmi namaa rabbi isaa itti shakkaruu qaba duuba rabbii keessan kadhadha rabbiin isin wajjin haa jiraatu warra kheyriirraan fi duniyaa keessatti. halaal irratti wajjin umrii dheeratu rabbiin isin haa godhu isinin jedha. Meegaa iyyannaan afree isaa hodhiiroo maal jetti. Tunilleen tanuma shamarran irraa dhufte karaa mana duubaatiin. akki jettuu obboleettiin teen jettu abbaan mana kootii waan itti himan hin qabu hedduu na tajaajila na kaddaba waan nama ajaa'ibsiisurra hangan sinnii baatii aruuzaa kana birillee gartee yoo lafa buutee cabxu na seha dhiqqo yoo gadantarellee fiigeen na qabuu fedha ammoo waan ajaa'ibaa wuma inni ta'ee isee buuhuun kiyya eegumaan garaa godhi. Bakka gartee ammoo sira alhamdulillah ka rabbiin ilmoo naa kenne jee baga rabbiin si gammachiiseen anaanillee juu. Gaafaan an garaa godhee namtichi anuma jijjiiramoo eegale. Wahuma xiqqoo qofa naa guddisa. Waan hin jirretti natti aara. Ammoo waan ajaa'ibaa. Aarri kun odoo deemu odoo deemu hoggaan karaa akka baatii torbaa kee daranuu hammachaa dhufee hamma rakkoon teenya ollaallee nu beeytee manguddoon nutti dhuftee nu jidduu laaluudha geenya. Haa ta'u namni kun duuba kagaree akka birililleetti yooniin lafa kufi kaniin cabuna se'u kun arrumaa waan inni ta'e isa beeka. Waan duraan garaa qabaachuu ture namni kun. se'ellaa inni huni in anumatti qanani'uudhaaf saa akkuma nama saaluma barbaadaaf na fuudhee ta'uusaa if ibse ummata manguddoo taa'ee iddoo keenyatti maali dhibdeen teessa kuni je'ee nuyi iddoo haasa'u jiru irratti ani intala tana hin fedhu dubbii isiillee hin fedhu isiillee erguu hin fedhu arrarraa eegalee ani isiin jaartiitii yaami kuunu ani ni kaarraa buuse arrarraa eegalee hunoo jaartiitii yaami akkana jedhe. Mee baleessa hin jarjarin intalti tun jaartii ta'etti ilmoo sii garaa qabdi. Mee if keessa deebii waan rakkoo wanni waan kana fidee maali? Abadan waa'uma takka illee naas hin gaafatina. Akkasitti uummanni dadhabee waliin nu dhiisan nu biraa deeman. Ani immoo hanga ammaan tanaatti manuma san keessaan jira. Wajji ni nyaannaa ni dhuyna walitti hin dhiyaannu qaamaan. gaafeen tan togaa dubataniin ammaan dhufeef manuma kana keeysaan jira na hiikeenan deefanne ni kaan narra jira duuba an hiikame mana kana keeysaan jira maal godhuun narra jira tanaaf hidhe silitti dhufe obboleetii tan jataa islaamaa ta duraatii rabbii kee galatoonfadhu nama gaa duraan faaruun qarqam gootee jaarsa gaarii rabbiin sii kenne kase kaddamu. yokkanumaa wajjin ka ibaadaa qabu taate duuba dubbiin haa dharraa dabaree daamii qoflaa fi sossobaa miti. Aggaaruu walumaa galatti sirratti jijjiiramuun ilmoo gara godhachuudhaaf jecha kun nama gartee akkanatti ati faaruun qarxaam goote kanarraa waan baluu miti. Sanamtichi kaleessi faarsu ko arraamtana ni'imaa rabbii galatoonfachuun beeyne kuni waa nama ati akkas jettee faarsan sanii miti. Ammoo sii kun sii baatii torbee isaa keessa jiru kuni gartee imaanni isaa xiqqaachuu nama agarsiisa. Maaliif maaliifiin intala tana fuudhee wallaaluu sarraa? Maaliif intalti garatti naa fuudhuun kiyya kun ni'imaa rabbiiti jee rabbi isaa shakkaruu dhabuu sarraa? intalti dhalaa takka ilmoo namaa fuutii argachuun hoongoo laal hoonga waan namni bultii wajjin jaarratuuti. Ilmoo godhachuun hoonga fiintee waan namni lama bultii jaarrachuuti. Kan namni gara lachuutu intaltinis gurbaanis ilmoo argachuun isaa yaachisu. Ammoo abbaan mana keetii sii garaa qabu baatii torbee isaatti si hiikuun hiikaan ni argamti. Irra hedduun jaahilaa wallaalaan namni garaa qabuun hiikamuu jira. Ammoo rabbiin kanuu ibsi. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن جن دلان غرا قبدون هي كمتي هي خمت اللي يو أكلي قبات سيدي فتشوني دين ده يو أدو أتي غرا قبدو أدو أتي دين sideeffate sideeffate yoo hiikaan arras hiike kun immoo hiikaa sadeeysaa tahe ammaan dura siikee sideeffatee siikee sideeffatee tuni sadeessaa taanaan siif warroo buuti waa takka humaa walitti hin qabdan ammoo ati eega hiikamte yoo hiikkaan tun sadiin tahin yoo hiikkaan tun sadiin tahin takkaa fi lama taate mana san keessa jiraachuun sirratti illee dirqama abbaan mana keetiiti si baasuu dhabuun isarratti dirqama laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna jedhabin walaa tukhrijuuhunna min buyuutihinna intala hiitan takka manarraan baasinaa jee rabbiin hanga iddaa fidhattu maaliif sideeffachuudhaafis mirga qaba jechu namni gartee hiikkaan isaa takka fi lama biran kutin garuu wanni guddoon gartee nuti sirraa eegaa turre rakkinnummaan namni kale ati faarsitu eega ati gartee ilmoo qabattee sitti aaruun si jibbuun walloliinsa keeysan kanam guddoon isin wajidduu seente isin fayyisuu dadhabuun innillee waan kana keeysatti if keeysa deebi'ee wanni isin garaanaa qabdu kun ilmoo tiyya je'ee if gorsuu dhabuun waan waan kana fide waa takkaillee waan nu ibsiten qabdu garuu walumaa galattu akkuma gartee si hiiketti odoo odoo inni raaja'atun jenne yoo ilmoo tana deeyse iddaan keetiis hin jiru intalti dhalaadha wa ulaatu ahmaal ajaluhunna an yadaana hamlahunna iddaan intala dhala odoo laal arrasi hiikee galgala dhalte iddaan kee hin jiru amma si galee eega dhalte booda yoo inni sin deeffanne heerumuu dandeessa yoo inni sin fuune nikaa haarayaa fi maarii haarayaan si galee yoo oggaa ati dhaltu honummoo hiikkaan tuni hiikkaa sadeeysaa yoo taate isin lachuu irratti haraami hogguma yeruma san keessatti mana kanaa bahuudha qabdati yoo isaan malee naan dhalanne kajettu taate hiikkaan tee sadiin geyin ni haaraa fi maarii haarayaan si fudhuu danda'e. Haa ta'u walumaa galattu wanni gartee nuti rabbii tokkicha dhabamarraa nu argamsiise kadhannu iddoo keessan itti qabbana buusu wal isin jaalachiisu sababa ilmoo tanaarratti warra gorfamu isin godhuudha abdii rabbii keenyarraa qabna obbalii jibbeenya. Iyyannaan gartee shanaysaadha. Tunillee gartee obbaleettuma teenye takka. Akki jettu ani biyya gartee imaaraatiin jira hara abuu dabeeqa jechuun fakkaatti. Duuba odumaan achi jiruutiin eega akkuma dhiiraa dhalaan namni tokko wal gaafate wal baratutti gurbaa tokko wajjin wal baranne siin fuudha siin fuudha irratti siin fuudha siin heerumaa irratti yaada eega wal dabarfanneen boodatti walii gallee heerumuu irratti akkuma san gartee waliis laallannee walillee wajjinlee haasoyne dhibbarraa dhibbatti hara cufattu wal qiibne wal qiibne farankaa takka taane jechuu duuba egaga waliigalleen boodatti arraaba runjiini manguddoo ergadhuun jeen akkasuma manguddoo ergate inniniis manguddoon teessee oggaa wajjin teessoo waliin abbaa kiyyaa wajjin abbaan kiyyaa kana dhalee intala harkadhaadha guyyaa feetanitti kuma saddeettan fidaa koottaa jeen jarri gartee warri gurbaatiis waa takka illee if duuban deebinee tolee marabbaa jedhanii qoma dhaawatanii waan kanarratti adda yaa'an haa ta'ugaa guyyaa islaamaas deebi'an kana jarri gartee guduunfaadhaaf hin dhufan ganama wali dhaammatanii nuti wani dhufnuuf duudarra nu kaayu akka aadaa oromootti nuti yeroo qaaxaroo fi arra luuhoo fidannee isii qaadhimne deemuu fi miti intala ni kaanuu hidhuudhaaf tole harkadhaa addaan yaa'an gaafa torbaan tokko hafe jarri kun manguddoodhaatiif waa isaan itti dhaqanii isaan dhufanuu torbaan tokko hafe abbaan keenya obboleessa kiyyaa wajjin waan isaan argame hin beeku if duuba deebi'anii gurbaan keessan biyya fagoo intalti teenya asi tanaaf jecha biyya fagootti nuti intala isiniif hin kenninu jedhanii. yeroo deebisaan tun nageeyse hedduudhaan rifadhe yeruma san keessatti abbaa kiyya dubbise maaltu tanaan dhufe waltaatanii ummanni waan ati irraa barbaadde kennanii maaltu tanaan dhufe intalatii yana dhagee ana biyya kanaa san heerumu ani keeysan jiru yoo gartee waan ansiin juu hadidduu taate deemi wajjin gali yoo gurbaa kanaa wajjin ka deemtu taate anaa fi ati akka gaa wallaalaan keenya jechuu naati fi ati islaamaa fi amaara akkana naan je intala tiyya sin beeku abbaa kiyyan hin beekin bakka tanatti dachin natti dukkanooyte mee wanni godhuun narra jiru maali yaa intala teenya dhageeffadhu shari'aan islaamaa nama lama kagartee wal fuudhu waliin taa'ee haasawuun wallaallachuun waan gaarii gootin kagartee suura irratti hin hirkatin walitti dhuftanii wallaallachuudhaaf ammoo abbaan kee kase dhalee warra gartee soddaarraa kuma saddeettam kennaa jechuun yoo mahariin talatiyyaa haji'u ta'e halaali yoo ammoo ka aadaa gartee gabbara ja'an suni shari'aa keeysan jirtu mahariin xiqqaattuus halaali guddattuus halaali وآتيتم إحداهن قنطارا يا ربي مهرين وسنا قبت وهو مرة والتان أبان خن كي إيجا من قد وجين قد تائي حاسا وفت أتين بودا قرقلون شريعة خيسة جبتمتو مسلمني بالنا من ديكو علامة منافق أرى جئ نبي كينيا عليه الصلاة والسلام وان اتولتهن ديكو دوبا abbaan kan kee ani gurbaa kanaaf biyya fagootti sin heerumsiisu sin jechuun namni shanyummaa fi gandummaan yeroo amma namni waa baratee sammuu isaa keessa waa hundatti dhaqqabee aadaa jaahilummaa miilaan irra deemaa jiru heera shari'aa islaamaa filachaa jiru keessatti gandummaan gosummaan fageenyaan haasa'uun kuwaan shari'aa islaamummaa irraatii ala. abbaan kankee yoonii fi rabbumaatu isa beeka eega manguddoo warra soddaatii wal taheen boodatti waa hunda qara'ee gurbaa kanarraa baratee gurbaan kun diin hin qabu nama gartee badaadhaa faasiqaa ja'aniini waatti odeeysanii wanni san kasirrii taatu taate takkaawuu warra shirkiiti jechaan ka beekamu taate warra muudaafaa ta'uun kanaaf hadiidu yoo taate abbaan kee mirga isaati ammoo jibbuun abbaa keetii irra hedduun gartee abbootii rabbi isaanaa qaceelchuu nama diinirraa gammachuu hin qaban farshoo dhugaa tahee maallaqallee haa qabaatu sana warri hasaare kana kunu yoo abbaan kee namni inni jibbu kun nama diin ka ta'u ta'e ka ati jaalatte kun haqni keeti mataa ol qabattee odoo abbaan keetii si dideellee obboleeyyan keetiin ni kaana godhaa jechuu dandeessa adeera keetiin jechuu dandeessa isaan cuftii didan mana qaadii dhayxeen kaa'eef godhuu dandeessa takkitii tana beeka yoo namni ati jaalatte nama diin ta'ee ka warri keessan nama diin kana kan feene taate ammoo nasihaan nuti siif yaannu dhagee rabmoo tokkichaa beeka abbaan kan kee eega ganama tolee marabbaa kuma saddeettan fidaa koottaa jedhanii walii galan boodaan garagaluun kun quba haasidaa si galee qubni haasidaa as keessa jiraachuun ni malti. maaltu gartee waan kana fidee dubbii kana keessa baruun sirriitti haa jiraattu. Lammeessa hatattamaan warra keessan telefoona itti godhu dhiiftee abbaa keessanii fi obboleessa keessan obboleessi keetilleen abbaa kee jijjiiruun mala. Kana keessatti immoo ati akka haati ta'e addunyaa irra jirtu waa himteen jirtu. Haati ta'etilleen jibbuun mala rabbuma tokkichaa beeka. Kanaaf jecha waan kana keessatti laaftuutti hin fudhatiin namoota gartee diin rabbii qabu takkaahuu nama aqlii qabu haasawa kan keessa buusi sadeessa ammoo nuti biyya fagootti hin kenninuu jechuudhaan yaada mallee haasa'uun abbaa kan keeti kuwaan rabbiin oltee jaalatu miti waan shari'aan islaamummaa jaalattu miti kun aadaa jaahiliyyaa tan bira kutan gabbisu yeroo arraa tana keessatti. ilaal bar'inaa innummaan inu- inummaahu shari'aa teenya keessatti dhiisi eh, shari'aan hundura keessatti illee yoo ilaalte intalti takka eega heerumte abbaan abbaan intala sanii yoo jaarsi fudhatee deemeen intalati yanarraa asiin deeminiin hin jiru laan nabiyyallaa muusaan alayhi salaam shuciib irraa gaafa garte intala fuudhu amata kudhan booda eega bira taa'ee ja intalasaa madiyan irraa fudhatee karaa masree deemmateen intalati yanarraa hin fuudhin hin jenneen shari'aa teenya keessatti yoo as deebite nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa Uthmaan ibnu Affaan faan hijiraarraa duraa ta'e muslimtoota makkarraa madiina habasha deeman nabii fi haati mana isaa Khadiijaa binti Khuwaylid hulaarra dhaabbataniiti ruqayyaa qaceelchan intala isaanii Uthmaan ibnu Affaanii wajjin intalfeenya nurraa fuutee fagoon geessin hin jenne laal jaartii isaati bakka ifiin fedhe geeffachuudhaaf isaatutti haqaatti amananiiti. Yeroo tana keessatti warreen yaada gartee gandummaa fi shanyummaa fi gosummaa fageenya ganda arra namni Afriiqiyaa, Aasiyaa, Oroobbaa, Ameerikaa bakka cofatti ilmaan walii kennaa jira. Keessaahu Oromiyaa keessatti warreen aadaa jibbatamtuu ciincoytuu baddu hanga ammaan tanaatti waan shanyii fi gosummaa fi gandummaa fi lafaa warreen dhiisini jira. Aadaa badduu waan gurbaa fi gartee intala addaan fageessu warreen hojjetan warreen akkanaa rabbuma isaan uume haa sodaatani. Nama arraan tana biyya fagootti isin kenninu ja'aniin kana barbaru namni san achirraa ka'ee dhufuu danda'a. Sa ilmoon isaanii tunboru yoo duute bakki isaan geessan qabri qabriirraa intalti isaanii ganaa bira deebiti. dhiqanii laaluu dandeenyi maaliif sammuu isaanii waan akkanaa keessan keenya. Samaalii fi warreen ilmoon isaanii manarraa baafatanii kaan dhihana halluunaa ta'anii kaan bahari dhumanii kaan gaara keessa dhuman kaan rabbiin nagayaan baasee biyya namaa keessa jiran kuni isaanii jala deemee tiisaa jira rabbuma ooltee isaan tiisa. Duuba tanaaf jecha rabbii isaan uume haa sodaatanii warreen aadaa badduu kanaatiin deeman. Ati ammoo dhaamsi afreessatti si himnu waan armaa olitti dubbanni kana lafan kaayin ummata aqlii qabu du'aa warra rabbi sodaatu wajjin haala gartee kana irraa haasoytanii aadaa badduu tana sammuu abbaa keetii fi obboleessa keetii keetii kabaasan duuba tanaaf jecha dhumarratti wanni siif dhaamnu rabbii kee kadhadhu rabbii kee kadhadhu istikaaraa salaati gurbaan kun yoo nama diin qabaatu ta'e yaa rabbi addaan nun baasin yaa rabbi dandeetii teetiin akka naafi inni wal heerumnu naa laaffisi jiiti rabbii kee kadhu rabbiin si bira haa dhaabbatu muraada kee rabbiin si haa guutuun si hin jenna وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lu'aawul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة